iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika risamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'ibujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda uno munsi itariki icenda cumi z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na oriane itanga ishaka ku munsi wa gatanu tuganira ku buzima n'amagara y'abakenyezi n'abigeme mu ntumbero yo guhimbaza neza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme uhimbazwa buri mwaka arlette akimana icegera ca mbere ca miss burundi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yaratunganije isekeza ryitiriwe gufasha umwigeme w'umurundikazi kumenya ibijanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe muri iryo sekeza arlette asaba abarezi n'abavuzi guha abana b'abigeme inyigisho zerekeye isuku no kumenya guharura ikiringo c'ibihe vy'ubutinyanka n'ingaruka ziri mu gutwara inda batifuza hakiri kare mwe mubona inyigisho nk'izo zihindagurika ry'umubiri w'umwana w'umukobwa cyane n'umuhungu zohabwa gutera ku yihe myaka ho kwigisha ikwi izo nyigisho zotangwa n'abandi nibyo tujye kwihweza mu kiganiro muri isanga muri aka kanya miss arlette akimana niwe mutumire mu kiganiro cy'uyu munsi kaze mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro nk'uko bisanzwe nimero ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mwabyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme uhimbazwa buri mwaka tariki cumi na rimwe kugeza kuri cumi na zitandatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe arleta kimana icegera ca mbere ca miss burundi w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yaratunganyije isekeza ryitiriwe gufasha umwigeme w'umurundikazi kumenya ibijanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe ni isekeza rijanye n'umugambi yatorewe guhagarira igihe yaba uh, premiere dauphine ni kuvuga icegera ca miss umugambi yitiriye irondoka rijanye n'amagara meza inkingi y'iterambere iryo sekeza riheruka kuba ryamaze indwi kuva ku itariki cumi na rimwe gushika kuri cumi na zitandatu ryahamagariye abavyeyi abajejwe ibijanye n'amagara y'abantu ukwitaho no guherekeza umwana w'umwigeme kumuronsa ubumenyi bukwiye ku bijanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe icegera ca miss yasaba abarezi n'abavuzi guha abo bana inyigisho zerekeye isuku mu bihe by'ubutinyanka ukubigisha guharura ikiringo c'ubutinyanka no kubasigurira ingaruka ziri mu gutwara inda batifuza arlete asigura ko izo nyigisho zijanye n'imyaka umwana w'umwigeme aba ageze ko zizomufasha gutegura kazoza kiwe neza n'ak'igihugu cyamwibarutse iryo sekeza rero ryo gufasha umwana w'umwigeme ryarangije ku itariki mirongo ibiri na zitatu twatumiye rero arlete akimana atubwire zimwe mu nyishu boba baratoye hamwe n'abo byahuye muri iryo sekeza n'ibindi ku bijanye n'iki cyiyumviro ciwe cyo gufasha abana b'abigeme kuronswa izo nyigisho bakiri bato twakira umutumire wacu arlete kaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane mwaramutse mwaramutse neza
yego
aretse utubwira muri make icyatumye uhitamwo igikorwa cyo guhimiriza abarezi eh, kwigisha abana b'abakobwa kumbure n'abahungu barakena izo nyigisho ariko kubigisha ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo bakiri bato eh, ni igiki cyagutumye u- ukora icyo gikorwa
Eh, mm, icyantumye nshobora gukora icyo gikorwa ni uko ubwa mbere nari mpanzwe ishinga no kubona umwana w'umwigeme eh, ari we novuga nti kenshi ahura n'ibibazo eh, mu bijyanye eh, no gutwara inda atifuje ugasanga biramubujije gukurikirana akazoza kiwe eh, ndetse ya- ya- yari kuba novuga nti umuntu yari guteza imbere igihugu ciwe ugasanga bihagarikiye hagati Mm. birumvikana iki kibazo abarezi harimwo abavyeyi abajejwe amagara y'abantu abigisha iyo mu kiganiriye ah, ukabibabwira yuko ari ikintu kuri wewe ubona cohera ku myaka mike ah, kuko kenshi turumva yuko usanga abenshi batangura kuvyigishwa ba- bakuze banameze no kurenga ubutinyanka n'ibindi Eh, bacakira gute iki kici- ciyumviro cawe mu kiganira ko gute iyo ikibasiguriye
Eh, naragerageje ndaya- ndayaga n'abantu batandukanye eh, umwe wese novuga yuko abifata u- uko eh, ukwiwe kuko murabizi abantu turatandukanye kandi imiryango turatandukanye Eh, umwe wese rero eh, ngerageje aho ushikana eh, mfa- mfatiye nko ku bantu nka babiri hari uwambwira ati ubwo n'ubusutwa canke mm, ndetse nti- ntibijanye n'imico eh, y'ikirundi uwundi nawe akavuga ati kubera ingorane tubona ukuntu zabaye umurengera eh, twifuza yuko ahubwo urwo rugamba worubandanya bigashika kure eh, bigatandukira ahantu hose eh, tuka- tukaronka akaryo ko guherekeza umwana w'umwigeme kuva mu myaka yiwe eh, akiri muto gushika ashike mu bigero kugira ngo bimufashe eh, a- abikurane Mm. bimwe none mu bibazo we wabonye haba mu muryango canke mu bagenzi bawe ibibazo bahura navyo kubera kutamenya ni nk'ibihe umwana w'umukobwa ugasanga eh, iyo atanguye kubona ihindagurika ry'umubiri wiwe canke kuja mu butinyanka atana kimwe azi zimwe mu ngorane ahura nazo ni nk'izihe
Eh, zimwe mu ngorane biva ku kutayaga icyo ni icya mbere ku- kuta- kutaronka novuga nti ikiyago eh, turetse n'abavyeyi gusa mugabo n'ikibano muga naho nyene umwana w'umwigeme hari igihe usanga aronse novuga nti eh, inkuru zitarizo ugasanga ziramukwegeye eh, canke nawe ugasanga ah, yumva inkuru zo mu kibano aho aherereye canke ndetse no kuri eh, telefone izi ngendanwa dusanzwe umwe wese afise Eh, ugasanga umwana w'umwigeme a- aronse inyigisho atategereza kuronka Eh, ugaca usanga rero eh, a- abikurikije nabi eh, a- agaca a- aja mu bintu novuga nti bitabereye eh, agaheza agatwara inda hama bikonona akazoza kiwe n'ak'igihugu Mm. none kuri wewe uruhara ubona runini cyane ruri kwande ruri ku muvyeyi w'uyo mwana w'umukobwa canke kuri se w'uwo mwana w'umuhungu yari kuba yaramubwiye ivyo bintu canke ruri kubigisha kuri wewe uruhara ruri cane cane kuri nde
uruhara ni rwa twese kubera novuga nti umuvyeyi wenyine ntiyovyishoboza Eh, nivyo baravuga yuko eh, mu vy'ukuri indero nyayo i- i- ihera mu nzu kuko ni naho umuvyeyi niwe akwibaruka hama agaheza akaguha indero Eh, ni- novuga yuko abavyeyi ari nabo turabira ko kenshi mugaha ni igihe eh, novuga ni n'ikibano eh, usanga tubifitamwo uruhare ndetse no- na- na- n'abarezi eh, ku buryo naho usanga tutaronswa ubu- ubumenyi twategerezwa kuronka ku byerekeye iyo- eh, ama- irondoko rijyanye n'amagara meza Mm. urakoze cyane arlette akimana icegera cya mbere cya miss burundi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niwe turi kumwe turiko turaganira ku bijanye no guha inyigisho abana b'abakobwa canke n'abahungu ku bijanye n'ihindagurika ry'ibi- ry'umubiri wabo bakiri bato Ah, ni bimwe mu bikorwa arimwe muri iki gihe byo guhimiriza abarezi yo guf- bo gufasha bofasha abo bana kuronka amakuru akwiye kugira ngo ntibagwe mu ngorane radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Eh, ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'ijwi rya amerika nabo nyine tubaha akaryo ku mirongo ya telefone duhere kuri birori birori uraho neza
neza cyane mu mahoro mahoro
amahoro cyane Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
oya si ikibazo si ikibazo ni na na- ibyo muriko muravuga nanjye bira- birangihera cyane rwose Mm, Eh, si si ikibazo ahubwo no- nogira ari nk'intererano ntanga mhm.
yego ni byiza cyane ko umubyeyi ababyeyi batangura kubwira abakobwa babo bakiri bato bakababwira bakaganira ku byerekeye cyane cyane ihindagurika ry'umubiri wabo bakabimenya hakiri kare bakabakurikirana hakiri kare mpana kuza baratinya ku ko hari igihe usanga umubyeyi batinya atinya umwana wiwe cyangwa umwana ugasanga akuze atazi ibintu bimushyika ko ugasanga agiye nko mu butinyanka atabyo azi atabyara azi ariko iyo iyo umubyeyi yagiye arabimubwira hakiri kare akamubwira ati ubu mubiri wawe bizogenda uku n'uku n'uku biraheza bigafasha cyane rero ku bwanjye notera ko ababyeyi boza baregera abana babo bakaganira kugira ngo umwana w'umukobwa ibintu bimushikiye akaba azi ibintu byategeza kumushyikira ko bakaganira bagatinyukana mu bisanzwe biba byiza cyane
kuri wowe gabirori umwana w'umuhungu nawe nyine ubona nawe nyine akwiye kwigishwa cyangwa kubwirwa ibijyanye n'umubiri wiwe akiri muto kugira ngo nawe nyine ntihazogire ikintu kimutangaza cyangwa ngo agwa mu isanganya ryo gutera inda umuntu wowe ubibona gute
yego n'umwana w'umuhungu nk'uko nk'umwana w'umukobwa nawe nyine bikenewe n'umuhungu nawe nyine nyine birakwiye ko ababyeyi bo haba kuza barayaga bagasiguranira umubyeyi agasigura umwana w'umuhungu akamubwira ati ibintu bimeze uku n'uku n'uku ko hariho igihe igihe cyo bita mu gifaransa developumade dogane segisiwere segondere aho bitangura kugira nyamara umwana w'umuhungu akabona yuko yatanguye gukura akabimubwira ati bizomera uku n'uku n'uku wowe ugeze ku imyaka ukabona ko utanguye gukura ushobora kugira ubwize bugafinata ukaryama n'umwana w'umukobwa ushobora gutera inda ibyo rero akabimenya ko hari igihe bagira ngo ni nko gufinata bakaryamana n'umwana w'umukobwa n'umuhungu ugasanga yamuteye inda atabyo yari azi ko ashobora gutera inda ugasanga ari ikosa ryabaye ku babyeyi iyo babivuga hakiri kare bakaza barabiganira wowe abana bagize ari nko gufinata ariko basanga baguye mu ikosa ugasanga bibagiriye inkurikizi mbi zizogorana no gukurayo no kugaruka mu buzima bwabo ugasanga ubuzima bwabo bwa minsi yose barabwoneye akazuza kabo karapfuye ariko byaragukira hakiri kare yego urakoze cyane ibirori turagushimiye yego murakoze namwe tubandanye ku murongo wa telefone twakire arida aridura aho neza yego ni amahoro murakomeye nawe yego duhamagare uhe garida
ndi muri burugari burugari utwumvirije kuri interinete yego kuri interinete ni byiza cyane muri burugari ko muri ko muratwumviriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
rero ni intererano nashaka kubaza gukeza akareta k'imana ku mugambi wiwe kwisekeza yakoze ku byerekeye kwigisha abakiri bato ibyerekeye ihindagurika ry'imibiri yabo nkaca mbona yuko ni ikintu gishasha mu bakiri bato Burundi aho bari kubatera intambwe batangura kubifata nka nkama bonyine bakaba ari bo bagomba kwigisha batonya babo n'abakuze bamwe bamwe ushobora gusanga hari ibintu bimwe bimwe batazi kumva rero yuko biko bikorwa n'umuntu akiri muto nk'uyu ni ikintu cyiza cyane ni ikintu cyo gushyigikira nkavuga nti ni ibintu byoba byakorwa mu miryango bitari ahabona ahubwo ubu ubonye ko bitanguye kuvugwa tukavuga tuti ni byiza kuko kwigisha umwana akiri muto ibintu by'ihindagurika ry'umubiri wiwe bituma umukingira hakiri kare kuko hariho nk'ibintu umuntu umwe wese adoda aramenya akwiye kubagenza ugasanga ni ibyiyumviro bitari ibyo ngo ubimubwize hakiri kare wowe nk'umubyeyi wiwe agatahura hakiri kare kuko haba ari nko ku mukobwa haba ku muhungu byose birakenewe kubona nk'umwana yatwaye inda afite nka mama wiwe cyangwa papa wiwe ari hafi yiwe biramaramaje gatonya kuko n'ibintu twategereza kuba twarabigise mugabo kubera ya ndero yacu y'ikirundi atari mbi kuri bimwe bimwe mugabo dukwiye gukanura tukaza turashyiramo ibindi imico y'ahandi hamwe uvuga uti jyewe umwana wanjye ndamwicaritse ndamwigisha ibi n'ibi n'ibi gusa ndashobora gutahura yuko ababyeyi b'abarundi batinya gato bavuga bati jyewe nka bimwigisha havaca yadukana izindi ngeso ahubwo havaca agenda kubigerageza arabe yuko ibyo niko ndamwigisha bishoboka cyangwa bidashoboka mugamvuga ni nimba wowe uri umubyeyi bigutera isoni kubimubwira bashobora kurondera nk'umutante wiwe donc inasenge wiwe umukuzine wiwe ukamubwira ati genda umumbwirire ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi kugira ngo ejo hageze ikiba ntajya kuko ndazi yuko hariho nk'abakobwa bageze kuja mu butinyanka barabura nyine babibwira ababyeyi babo kuko bavuga ati jewe ninamubwira yuko hashika iki kintu hava mbaza ati byagenze gute wumva ibyo nabyo rero biratuma umwana ashobora gutinya kubaha ku mubyeyi wiwe ntaco kimwe bijyanye bamwe bamwe bashobora kuba bibaza yuko ngo gutwara inda ngo witwarira ngo ngo mu butinyanka urumva nk'ibyo ni ibintu bimwe bimwe byo kubasigurira bakamenya bati si uko bigenda umuhungu nawe ati gira ico ububaha umukobwa amaze kuja mu butinyanka wumva bisigura ko ashobora gutwara inda gira ico utinya ntimuhave mwiyibagira ngo mwibagire n'imibiri yanyu
intererano nziza cyane rwose arida turagushimiye cyane rwose murakoze cyane
tugarutse kuri wewe arlete kuri ibyo birori yavuze ko inyigisho koko zikenewe cyane arida nawe nyine atanze ibyumviro byiza yashizemo akantu kerekeye ukuntu ari ikintu gishasha muri iki gihe kubona cyane cyane nawe warahagurutse uvuga ati iki kintu koko ugwaruka dutegerezwa kugisaba abarezi bacu bakitwigisha tukiri bato nabari inyuma yanje bashobore kuronka umuntu abavugira niko biri ngaho mu gisagara cya bujumbura cyane cyane ubona abakiri bato batanguye guhagurukira ibibazo nk'ibi bavuga bati ni mu bitwigishe abo muri kumwe baragushigikiye nabo nyine barabitegera
ntakubesha nkitangura ntibyari ibintu byoroshye cyane kuko nabanje no kuronka n'imamba ingene nunabigira murabona haciye umwaka kugira narabanje kwicara bikwiye kugira nshobore kumva ati iki kintu nzokivuga gute iki nzogishira ahabona gute kuko benshi uhagurutse ukavuga ibintu bijyanye n'irondo ukajyanye n'amagara meza bumva umenga wasaze wumva urashira isoni kuba ari ikintu gishasha byanafashe umwanya mwinshi ndabisengera ndavuga nti harageze ni umwanya wo kubivuga ibi bintu birateye nuvuga nti birateye ikibazo kinini mu gihugu kuko je byarambabaza ugasanga nk'umwana dufate mwari mwigana ni umwana yaraciye ubwenge cyane rwose mugabo ugasanga mu bintu byerekeye ubuzima bwo hanze nuvuga nti ndetse ibyo bijyanye n'amagara n'irondoka rijyanye n'amagara meza ugasanga hari ibintu bimwe bimwe atazi ko ugasanga arasamaye gatoya ishiye byica kazoza kiwe ndavuga nti guhora siyo siyo nyishu kireka basi ndabe yuko nobitangura buhoro buhoro aho mperereye hama abandi kumbure bazoheza bankurikire abazobona yuko ari ibintu novuga nti si byiza bazoheza banyandikire bambwira ati gira ukunye hindura abazobona ko ari ibintu byiza baheze banshigikire novuga nti mu nshamake ni urugamba ni rwa twese kuzana ibyo bintu bishasha ni ibya twese mbwira nti ahanini ukora ikintu nico kiba gihambaye ego kuri icyo nyine arida yavuze arida yavuze ikindi cyerekeye ababyeyi bagifise ubwoba bwo kubwira abana babo ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo kuri abatinya yuko boca baja mu ngeso mbi boca bamenya ibindi byinshi batari bakwiye kumenya kiracyari kimwe mu ntambanye kuri wewe ku babyeyi ubona bafise naho yatanze uburorero yuko bashobora kuja bakabwira abandi bantu mu kibano mu miryango bakabwira uwo mwana wabo ariko gutinya gutinya yuko umwana wabo aca aja mu ngeso mbi kiracyari ikibazo
je abavyeyi mu bisanzwe ndabatahura abavyeyi b'abarundi novuga nti hajya umuntu atanga ico yaronse ico afise n'ico atanga nyamba bobo bakiri bato batigeze babironka bakuze bababwira bati ivyo ni bitavugwa ivyo ni bitera soni canke naho muzogenda murabimenya mwebwe nyene ko muzogenda murakura canke naho ugasanga babibwirwa barinze kwinyegeza novuga nti shaka kubaha nk'inkebuzo n'umunsi ndababwira nti kubwira umwana byose ibyerekeye nuvuga nti irondoka rijyanye n'amagara meza kubimubwira ukagenda uravuga bivanye n'imyaka ageze ko ukarondera amajambo meza ajyanye n'imyaka by'ukuri umwana ageze ko si bibi na gato si bibi na gato ntibizamutuma ngo ajya kurondera ngo ingeso mbi ngo ibyo adahora akora kuko jewe ku bwanjye nibwira nti umuntu iyo ariko arakura yarabwiwe ikintu akiri umwana aravuga nti reka mpitemwo ni ukuvuga yuko umwana ashobora guhitamo mu byo atazi ahanini umwana uri kuramubwira byose ukamuha navuga nti inkuru izo ukazimuha zose ukamubwira ati ngibi ahanje ndagejeje aha
ukamwereka ikibi n'iyiciza ukamwereka ukamwereka iciza kandi ntubivuge nk'uko umenga ryoba ari itegeko cyangwa amabwiriza oya ukabicisha mu majambo asanzwe ukamubwira ati niyo wagira ibi umenye yuko hazoba ibi cyangwa se ukabicisha novuga nti mu kiyago kujya muhora muyaga no ku bindi n'icyo bikaba ikiyago gisanzwe ku buryo naho umwana niyo wagira muri bavuga nti muri situwasiyo nk'iyo onye azoheza yibuka ibyo umubyeyi azoba yaramubwiye wanashima yabimubwiye na neza bizamutuma agira navuga nti ahitamo neza akavuga ati jewe ndiko ndakura barambwiye yuko ibi inye habaye ibi ingaruko ari izi inye yego mu majambo make si bibi na gato ahubwo bizodufasha guhitamo neza mvuze neza reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi aro arone urakoze kwihangana wiriwe neza amahoro mahoro duze ijwi yego duga ku ijambo arone
amakuru ibyo umubyeyi abireteye ariko aravuga akimana nikanze vurema agenda yishima cyane icyo cyiyumviro yafashe ni cyiza cyane nka twebwe kurwaruka rw'abahungu cyangwa rw'abakobwa ngaha mu burundi mu burundi ni kuvuga urwaruka cyane cyane rw'abakobwa rukunda guhura n'impanuka kubera yuko ababyeyi babo ubunya batagira batakivugana cyangwa ngo bayage n'abakobwa babo ibijyanye n'irondoka cyangwa amagara meza usanga rero umwana w'umwigeme ageze kujya mu butinyanka kubera ataba abizi usanga yatwaye imbanyi atifuza ugasanga ni ibibazo arahega ishuri ibintu nk'ibyo bikagenda nkuko biza ariko iyo umubyeyi yaganiriye n'umukobwa wiwe akamubwira ati nyamara wowe hazogera yaho imyaka yakuze rw'umukura bikazogenda uku n'uku n'uku n'uku ageze muri ya myaka y'ubutinyanka aramenya ati ibihe byo gusama imbanyi ni ibi nokwigenza uko bikagenda uku nuko nuko
urakoze cyane rero ari icyiyumviro cyiza ariko ubu kubera yuko ababyeyi bakakiganira n'abana nka kera basanga bicara imbere y'iziko bakaganira ku bijyanye n'umuryango ibijyanye n'ukuntu umuntu agenda arakura ujya usanga rero abana ibyo bazakorwamo batabizi ugasanga rero ni ikibazo
birumvikana cyane urakoze arona icyo kibazo iyo nubyo yawe umwanzuro yafashe ni mwiza cyane kurwaruka kabisa hanyuma boza barabikora mu mashuri ku mavuriro usanga ari ibintu byiza cyane usanga kubera twebwe turugwaruka twebwe burundi bw'ejo igihe rero tuvuye mu muhorera nta n'icyo twokwifasha muri kazoza cyangwa ngo tugafashe igihugu
urakoze cyane ku ntererano arona urakoze cyane ku ntererano yawe tubandanye twakire eric ku murongo wa telefone eric buriwe neza
mwiriwe amahoro amahoro
amahoro ni sadiya oya ni oriyane
ah nanzi ngo ni diane
eric uduhamagaye uri hehe ikibazo cyangwa icyiyumviro ndi ngozi ingozi mu burundi duga ku ijambo burundi boje ikintu nabonye ni ni byiza kandi ndamushimiye mu minsi ko icyo kintu ariko arategura ariko arakora bo cyari ikintu kiranabonye mu buzima ni uko abantu benshi usanga akenshi udafite umuntu agukocinga umuntu agufasha kuba hafi kuko ikindi nacyo ni uko mbona bo hariho ababyeyi bamwe usanga babikora n'abandi usanga nyine umenga siho bari basanga aba reseferi sinzi ko nakivuga icyo kintu sinzi umubare sinzi birangwe ko ndakivuga mu kirundi reseferi mu gusunga umuntu hari nyine hari umuntu atavyanezewe ibiki rero numva ikintu numva nosaba nuko borohora abantu by'ukuri bashobora kwedika abo bana bakababa hafi kandi ikindi ikindi nuvuga nabo bana nabo nyine ubwabo kuko nasanze mu buzima udafite umuntu ashobora kugukocinga ashobora kugukurikirana ashobora kugusiva umva ntawushobora gushika ko bisaba ko umuntu araba umuntu nyine w'icitegererezo amugira kuko na je hari umuntu mfise ankurikirana nyene iyo hari kiba nyene canje nyene muri jewe nda ndakimubwira rero nico kintu rero nobwira uwo muntu garike uwo muntu uba ufise ukibwira aba ari nka muyomba aba ari mukuru wawe aba ari nkande wumva wo kugururira ibintu ukabimubwira
bo ari nk'abantu nyine tuba turi hamwe kuko muyomba we ntari ntituri kumwe hafi hari nk'abantu nyine usanga turi turi hamwe nyine dukunda guhura kenshi cyane kuko musanze nk'ubu nka jewe benshi bari bujumbura abandi bari hehe umva umuntu bisaba ko umuntu ujya mubonana umwanya munini cyane mubonana umwanya munini cyane mu ndwi
rero wowe utanze impanuro y'uko kumbure utabironka ku mubyeyi wawe worondera umuntu ari kuri hafi mubonana kenshi wo kwitura ukamwibariza wowe
nyine kuko ikindi nabonye nuko kenshi umwana icyo kiganiro hagati y'umwana n'umubyeyi nasanze bigira bigoye kuko umubyeyi biragoye uko ntashobora kubitangura umwana biragoye ko ntashobora mugabo je ntunkaje byinshi nabimenye biva n'abagenzi twari kumwe twari kumwe hafi urumva sinzi hari ibintu nyine mwenga bigoye umwana akumva complexe ngo ndabimubwiye abagira iki n'ababyeyi nyine ugasanga yagiye mugana asanze iyo muri kumwe n'umuntu nyine muri hafi hafi na hafi ariko umuntu agomba kuba akuze yagukurira atari umugenzi wawe kuko ashobora kuguha amakuru atari yo nk'uko aharetse yabivuze ni ukurondera umuntu akuze yakuze
eee umuntu akuze nyine n'ubundi n'ubundi nagiye nk'uwo muntu arakuze arakuze haba mu myaka haba mu makonesansi ni byinshi ndamwigira ku uwo muntu
urakoze cyane urakoze cyane
ni ikintu nashaka kuvuga gatoyi halo umva nashaka gusaba abo bantu barondera umuntu nyine ari hafi cyane ashaka umva hari igihe nyine benshi baca bitwaza ngo ngo acavuga ngo aca ngo aca kwiragiza urukurukuru mugabo ndazi ko mw'abo bantu bagenzi biwe hari abantu bari hafi yiwe nyine amurabe nyine amugurukire nyine
birumvikana urakoze cyane ku ntererano yawe Eric turagushimiye reka duha akaryo abandi ku murongo wa telefone Eric Saba uraho neza alo Eric
alo alo amahoro neza
mahoro mahoro ikibazo cyangwa icyiyumviye
ikibazo ikibazo
ikibazo wi uri ku ijwi rya amerika eric uhamagaye ikibazo cyangwa icyiyumviro mu kiganiro ndumva eric atari ko arumviriza ikiganiro neza reka tugaruke ku mutumire ahareta k'imana ku bibazo n'ibyiyumviro byawe ahanini byari ibyiyumviro bashikirije baragushigikiye cyane ku bikorwa urimo kuko nabo nyine nk'uko nabyumvise basa barabajene babona yuko iki gikorwa gikeneye cyane eric aratanze intererano avuga yuko byiza ni uko kumbure umwana iyo kwegera umuntu akuze ashobora kubaza ibibazo iyo atangiye kubona habaye ibintu byihindagurika mu mubiri wiwe icyo cyiyumviro ukibona gute
nacyo nyine ni cyiza kuko novuga nti ababyeyi twese ntituzobamana novuga nti rero mu buzima umaze kubona yuko umubyeyi umutinya cyane naho ubona yuko icyo kibazo mutokiyaga nibaza ko uraba mu bakwegereye cyangwa se ukaraba umuntu yubagijwe ibintu by'amagara y'abantu cyangwa se ukaraba umuntu w'inshuti cyangwa wo mu muryango mwemera w'umuhanuzi ukamwegera ukamubwira ati genda sisi bimbakiye ndakeneye kumenya ibiraba ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza kumbure nawe yadashoboye kubikubwira nk'uko wipfuza azoheze akurangire uyundi mugabo umuntu akaba afise akaba afise nuvuga nti inkuruzo ego none nko mu matoza baba baragize cyangwa kugerageza kumenya uko muri kahise byakogwa mu migenzo y'ikirundi byagenda gute abakobwa bari bafise igihe babasigurirwa ibintu cyangwa harigeze kuba umuco wo kwicarana umwana w'umukobwa ukamusigurira nk'umubyeyi we cyangwa nko mu muryango muri kahise byagenda gute
ibyo muri kahise ndabizi ko cyane rwose ariko ngerageje ku nuvuga nti kuvugira ku byo nuba nibukana nuba narasomye ni uko umwana w'umwigeme agira ariko aritegura kujya kubaka nuvuga nti bayinasenge banasenge cyangwa se ababyeyi mama wiwe baramwegera bakamuhanura bakamubwira bati bizogenda uku n'uku mu rugo urigenza uku ibintu bijyanye n'impanuro ariko urumva yuko baza kubimubwira navuga nti baratevye gatoya kuko urumva navuga yuko ikibazo cyerekeye ni ntondoka ryari n'amagara meza ni ikintu gikwiye kuduherekeza ubuzima bwacu bwose kuko novuga ni ibintu nka nkama naho tubifata ko ari ibintu bisanzwe cyane ni ibintu twatereza gufata nka nkama kubera ni ibintu novuga nti umukobwa yopfa gusamara gato ubuzima bwiwe bwose buba buhagaze
none nko ku myaka tugarutse gato inyuma kuri izo nyigisho ingene zotangwa umwana kuri wowe ubona botangura nko kumubwira amajambo amwe nko kuyiha imyaka umwana w'umukobwa hari ibimenyetso umubyeyi yoraba yuko harageze ati umwana wanjye w'umukobwa reka ntangure kumubwira kanaka yuhera nko ku myaka ingahe kuri wewe
je kuri jewe nama mvuga nti bivana n'ingene umwana musanzwe muyaga kuko ntiwoza kuvuga ngo ngo rero tuyage ngo ngo ngo bya bindi mutigera muyaga n'ibintu bito bito umva byose bihera ku kiyago mu muryango ingene bisanzwe bimeze bikavana n'ibyo mwemera nuvuga nti aho musanzwe musengera bikavana n'ikibano aho mubaye ingene bigenda ntama nkavuga nti novuga ku bijyanye na ryari wowe mubwira novuga nti umubyeyi ntiwame wumviriza umwana wawe ariko imyaka agiye kuri jewe novuga nti ari umwana wanje notangura kumwigishiriza kuyoba ari kuva ku myaka y'umunani kuduga kubera mvuga nti amaze kwinjira novuga nti muri iyo myaka yo kugira ubutinyanka ihera kuri cumi cumi n'umwe kuduga gutyonye ntabaki akibyumviriza neza natoye iyo myaka umunani kugira ngo umwana niho ahetse akakumviriza akaba ari novuga nti arezi
abatekanye cyangwa agusonera agukunda ego kuko amaze kugera muri ya myaka y'ubuyabaga ntaba akikumviza nk'uko byategerezwa ahanini aba yemera ibyo yumva mu kibano cyangwa ibyo abona ku ma kuri telefone ngendanwa cyangwa se ibyo abona kuri kumbonesha kure wumva ni naho mvuga nti umwana yotegurwa hakiri kare ukamubwira ati uzobona ibimenyetso umwe umubiri wawe ugenda urahindagurika uzobona ubutinyanka ntibize bigutangaze abimenyeshejwe kare biramufasha biramufasha kudatangara biramufasha kutarinda kurondera ngo ibi n'ibi na biriya hariya adatekana arakurikiza nyine ibyo aba yarabwiwe kuko iyo umwana abwiwe ikintu akiri umwana aragikurana kandi ndazi muri twese iyo kenshi umubyeyi aba yarakubwiye ikintu ukiri umwana akakubwira ati iki kirabujijwe cyangwa naho mwana niyo wagira iki umenye yuko hazoba iki kenshi mu kugira ikintu ubanza kwiyumvira ati iki kintu bari barakimbujije nayo mpamvu uvuga nti kare byoba byiza ariko byose bikavana n'ingene musanzwe muyaga n'umwana wawe mu muryango iwawe
urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na oriyani itanga ishaka umutumire ni arlette akimana icegera cya mbere cya miss burundi w'imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi akaba yaraheruka gutunganya isekeza yagitiriwe gufasha umwigeme w'umurundikazi kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe tubandanye ku murongo wa telefone twakire abanywanyi b'ijwi rya amerika gilbert gilbert amahoro neza
amahoro uraho urakomeye
turashima ni byiza cyane duga ku ijambo
twashaka kubaza
turakumva gilbert duga ku ijambo
twashaka kubaza uwo mutumire mbega nk'abakobwa baba baba mu ntara za ruguru hariya twita benshi bakunda kuvuga ngo ni mu gitokitoki mbega iyo ahashika akaraba icyo bafasha bo kubona nenga ku bijyanye n'isuku zikirenga reba akabazo kanjye karako urakoze cyane gilbert arlette abakobwa babo mu gitokitoki nk'uko gilbert yabivuze ruguru hagati ruguru mu gihugu urabashikira urabaha izo nyigisho avuga cyane cyane z'isuku
genza naratanguye kuko nkitogwa naragize novuga nti intambamyi zimwe zimwe kugira ngo nshobore gutunganya uyu mugambi ariko mu nyuma zaho ndahita ndiyumvira ntisinoguma nicaye ntireka ndondere basi nze ndakorana n'amashyirahamwe cyangwa se ama ama oruganizasiyo amashyirahamwe
abantu baba bakora ibijyanye n'uwo mugambi wanjye turahita turajya hamwe bamwe bamwe twaradugana tukajya kuri ku rubuga tukitaho umwana w'umwigeme twashoboye gukorana n'amashyirahamwe amwe amwe kandi byaba ari ibintu byiza muga nk'uko ndababwira ntanga ingufu zanjye aho nshikana n'aho ngeza ego noneho muri iki gihe abo abagufata mu mugongo ni nka bande abo wifuza gukorana nabo ni bande
muri iki gihe sinovuga nti ndafise ngo umuntu yoba mpa ngo ntuvuga nti ngo uburyo ngo ukora ngo uyu mugambi wawe ariko ndikora ku bagenzi kandi nkagira ko ndanabashimira ndikora ntuvuga nti ku mashyirahamwe amwe amwe bakagerageza bakama ntuvuga nti tugakorana twese tugatanga inguvu ariko sinovuga ngo ngo hari ngo ngo ikigega gihari ngo kugira ngo gishobore ngo ngo ngo kuwufasha muri uwo mugambi wanje w'iwanje gusa oya nkagira ko ahubwo ndabatera akamu ndashaka gukorana na na guverinoma leta byongerera cyane rwose nkoranye ni nk'ubuhe bushikiranganji ubona ubushikiranganji ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhanyanganda sida hakabaho n'ubushikiranganji bw'indero niyo nubwo bushikiranganji bubiri numva twatangura gukorana kugira ngo nshobore kubandanya no mu no mu bindi ego cyane cyane mu ntara hagati nk'uko gilbert n'ubushinganji rero bwo mu ntara
ndavuze ni ko cyane cyane kujya kugira ngo uronke ubwo buryo nuko gushobora gushikira abigeme mu gihugu hagati radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka tumire amate turagaruka ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo y'ishuri rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na arlette akimana icyagera cya mbere cya miss burundi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi tukaba turiko turaganira ku mugambi n'ibikorwa rimwe byo kugerageza guhimiriza abarezi gufasha abana b'abakobwa kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo hakiri kare mu kubakingira ibibazo bashobora kugwamwo harimo no gutwara imbanyi batifuza kurwara indwara zitandukanye n'ibindi arlette tugarutse ku kibazo cerekeye inyigisho mutanga ku bijyanye n'iryo hindagurika ry'ibihe ry'umubiri w'umwana muri iki gihe mu burundi inyigisho zitangwa mu yihe myaka y'amashuri bazitanga ryari ku bana abo aribo bose mu mashuri cyane cyane amashuri ya leta
nabagerageje novuga nti kubaza bambwira yuko ngo hasigaye hari icigwa citiriwe fch ico novuga mu gifaransa formation civique et humaine ari novuga ni navyiza nongera ndabahimiriza muri uwo mugambi kuko twe ku gihe cacu siko byari bimeze ku gihe cacu twaronsa inyigisho nuvuga nti abigisha baracisha ko bisanzwe muhe mwaka batangura gucisha ko
mu mwaka w'icenda mwaba mufise nk'imyaka ingahe
twaba dufite nk'imyaka nka cumi n'itanu ni ukuvuga ko mwaba mwamaze kwinjira mu butinya nk'aho mubaze mu myaka nk'itatu
twaba twamaze kwinjira
ubu rero muri iki gihe iyo izo nyigisho za fch zitangwa mu ihe mwaka
bambwiye ngo ngo gitangwa mu guhera mu muri secondaire kuva mu myaka yo muri secondaire ego
radiyo ijwi ry'amerika reka tubandanye ku murongo wa telefone duha akaryo abandi banywanyi twakire emile ku murongo emile uraho neza alo emile
hano ndabumva cyane mwiriwe emile duhamagaye uri hehe
ndi bujumbura mu burundi duga ku ijambo
yego nagira ngo ndamukirize umutumire yego nagira nse n'uwuterera kuri icyo cyiyumviro cyiza yakoze mu bisanzwe byari bikenewe ko abana b'abigeme bigishwa ibyerekeye ihindagurika ry'imibiri yabo hakiri kare cyane kugira ngo bamenye nabo ingene bitwara kuko kenshi bikunda kubagora nkavuga nti bakwiye guhera ku myaka bivanye n'aho umwana yakuriye ku myaka nka cumi n'ibiri icyo bita muri age de la puberite kuko niho umwana aboneka ko ariko arakura ku bihimba bimwe bimwe nk'amabere n'iki ni ukuvuga nka cyavuga ku babyeyi ko boba hafi y'abana babo imbere y'uko babaganiriza bakaraba bati mbega umwana angana gute yatanga gusonga amabere ubu nomubarira iki bivanye n'ingene amubona kuko umwana naza kubwire yimenye biragoye ni uko umubyeyi rero bamuba hafi kugira ngo uko ibihimba byo biza birahinduka nawe atatangura kumwegera kugira amusigurire nkagira n'akabazo rero ashobora kunyishura mbega ko yihaye uwo mugambi afise uburyo bungana gute kugira ngo azoshikire abamama ba ruguru ntibaza bigoye ko basigurira abana babo kugira ngo nabo banyurwe kuko abamama ba hariya ruguru iwacu birabagora kumva ko yobwira umwana wiwe ibyo bintu akiri muto baca nibaza none afise uburyo bungana gute kugira ngo azoshike hariya ku mutumba iwacu hariya tuvuka
urakoze ikindi naco nkamubazana imbega ko aha mu gisagara ca bujumbura canke mu bindi bisagara niho bakunda kwikonsanta cane nahaca mvuga nti nta kuntu kwisatiriza kugira ngo bashike ruguru kuko mu bisagara hoho uretse uretse ko usanga bakura basa n'abaciye ubwenge gusumba bo mu mitumba ku cerekeye imibiri nibaza ko yo kwihata akibanda haruguru ruguru mu mitumba kugira ngo inyigisho bazironka hakiri kare cyane murakoze cyane urakoze cyane emira nk'uko Miss Arlette akimana yari yabisiguye ko muri iki gihe ariko ararondera abo bikorana kugira ngo atere intambwe mu nyigisho ziwe kumbore n'ibyakunda azoshika hiyo mu ntara hagati ariko kandi mpamagarire abakenyezi n'abigeme bahamagare kuri iki kibazo kibaraba ku bijyanye no kumenya ihindagurika ry'imibiri yabo turifuza kumenya icyo biyumvira uko babibona si Arlette wenyine kumbure yashobora kuba afite iki cyiyumviro rero muhamagare ku murongo wa telefone mushikirize ibyiyumviro byanyu ku byo turi ko turaganira na Arlette nimero ni yindi nyine ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubira nimero yacu mushobora kuduhamagara ko kuri watsapu tukabona nimero zanyu tukabahamagara ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tubandanye ku murongo wa telefone rero twakire ezekiel uraho neza
amahoro cyane duhamagaye urihe ga ezekiel
ndi mu ntara ya kibitoke
duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego muri make bisanzwe abana b'abigeme barakwiye kuronswa inyigisho na cyane cyane ku mashuri cyane n'abandi bantu babona ko bashobora kugarukira abana bakiri batoya kugira ngo bamenye ingaruka mbi zishobora kubashyikira mu gihe boja mu bintu bishobora kubateza ingorane batazi izo ngorane izo ari byo yego
urakoze cyane urakoze cyane ezekiel ngaho mu ntara ya cibitoke turagushimiye ahabetse tugarutse kuri mwebwe izindi mpanuro none ubona wotanga kuri iki kibazo haba ku ruhande rw'abana cyangwa ku ruhande rw'ababyeyi n'abandi barezi ni nk'izi
navuga nti ababyeyi nibareke gutinya by'ukuri batubwire twebwe abana batubwire nyine ibitwerekeye hama nongera ntanga impanuro ku bagenzi banjye b'abakobwa mvuga nti mvuga nti umukobwa aho ari hose umwana w'umukobwa aho ari hose umenye ko ufite agaciro umenye yuko umubiri wawe ari uwawe by'ukuri kandi yuko utegereza kumenya ingene ukora ukamenya n'ihindagurika ryawe bijyana n'imyaka uba ugeze ko ukamenya yuko niba wigenza nabi nk'uko abandi bose bagiye barabivuga ushobora kuhakura navuga ntimbanyi utipfuke bikakubuza gushyira kuri kazoza kawe wari wipfuke hari n'uruhara rwa bakuru babo nabo nyine bategerezwa kugira bagafata iyo ntambwe bakabaganiriza abatonya babo nabo nyine kumbure hari igihe usanga nabo nyine bakeka yuko ababyeyi babibabwiye canke nibaza ko nabo nyine bakwiye guhamagarirwa kuba mu barezi b'abana b'abakobwa
ego kuko nuvuga nti umuntu hajya mu wamuvukana ni ikintu kiba gikomeye cyane kuko iyo akubwiye ikintu nibaza yuko kenshi bisumba no kukibwirwa n'umuntu wo hanze cyangwa se gusomera kuri izo telefone ngendanwa ego tuba hafi bakaba hafi umwana w'umwigeme kurya nabo bashobora kuba barazironsa kiri abana babihe nabo batoya babo cyangwa utabironse nawe akaba abizi kuko wumva ari mukuru wawe ni ukuvuga ko aba azi byinshi kugusumba mu bisanzwe niko byategereza kugenda aheza akubwire nawe agukingire ibyo ataronse kuko nanjye nibaza yuko si uko naronse ngo ibirengeye ngo nuko ndiko ndabibwira abandi cyangwa nuko ndiko ndatumirira abandi kubiha abandi haba namba ni ukubera nabonye yuko umwana w'umwigeme agira ingorane mu gihe ataba yarabironse nacyo bituma navuze nti naho nta novuga nti twese tutaronse ibikwiye abandi ntibisigura ko batategereza kubironka yego none ni kubera iki akenshi iki kiyago kiguma cyitwa ubusutwa haba harimo iki kiba kirengeye ku buryo ko bica byitwa ubusutwa iyo tuvuge umukuru wundi yabwiye mutonya w'ikintu kiriya cyangwa ku ishuri cyangwa mu kibano bariko barabikuganiriza byitwa ko ari busutwa ni kubera iki kuri wewe nibaza yuko ari kubera imico n'akaranga by'uburundi ego kuko navuga nti kuva na kera ibintu bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza byaba bifata nk'uko umenga soni kuko byaba bifata yuko atari ibintu byo kuvugira hejuru mbwa n'ubunye tuko turahimiza si ukuvuga yuko ngo dushaka kuvugira hejuru nyine novuga nti uko umuntu yishakiye oya tuko tubahimiza kugira babivuge uko bitegereza kuvugwa n'amajambo meza ajyanye n'ingene umwana angana bijyanye n'imyaka yiwe ku buryo naho umwana utaza kumubwira novuga nti nk'ubu dufate nawe navuze imyaka y'umunani dufate nk'umwana ari munsi y'imyaka y'umunani aje kukubwira akubaza nk'ikintu kuko hano ubunye hariho imboneshakure umwana arashobora kuba yabonye nk'ibintu ku mboneshakure hamagayetse akabaza umubyeyi ati je nabonye ibintu ugasanga umubyeyi amwishuye nabi cyangwa akamubwira ngo ntiharagera ko wowe ngo ubwirwe ibintu nk'ibyo onye ibyo nibyo tudashaka dushaka tubahimirize hama barabe ingene boza barabwira abana babo n'amajambo meza atabarengeye atarengeye imyaka yabo kugira ngo umwana ntava aje hanze kurondera ibindi biza bisumburije ibyo umubyeyi yaba yamubwiye
murakoze cyane reka twakire ku murongo witwa ruhaya ruhaya turacari kumwe alo ruhaya
karame ndahari uraho neza
yego ndaho neza mugire amahoro twese twese ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi icyiyumviro cyanjye nshaka guha minsi kandi bazarebaho neza ni uko akenshi na kenshi bakunda kwigisha abakobwa bakirengagiza abahungu kandi umuhungu umwe ashobora gutera abakobwa icumi inda mu gihe umwe atwite akaba yatera inda abandi bakobwa bityo nkaba mbona imbaraga bagakwiye kuzishyira mu kwigisha abahungu kuko kuko abahungu nibo bashuka abakobwa cyane n'abagabo umugabo umwe akaba yatera nk'abakobwa icumi inda bityo urumva ko abagabo aribo bafite aribo kibazo bagakwiye gushaka ukuntu babigisha bakababwira ko bakwiriye nyine kubyirinda wenda n'ubwo abakobwa babigisha ariko n'abagabo bakabafukasingaho cyane kuko nibo akenshi batera amada cyane murakoze murakoze cyane rwose ni yari francis ruhaya byamugoye kuri telefone yari francis urakoze cyane francis ku ntererano yawe kuri icyo nyine aharete abahungu nabo nyine barakeneye izo nyigisho bobo ubona bazihabwa hariho umuco wo kuganiriza abana b'abahungu cyane cyane kuri ku babyeyi babo cyangwa bakuru babo b'abahungu
ku byerekeye umwana w'umuhungu nibaza ko nabo nyine bazihabwa nkuko namenye ndabivuga bivana n'umuryango bivana n'ingene mwe musanzwe muyaga mu muryango kandi bivana n'aho mukwemera kwanyu navuga nti byari kuba byiza byari kuba binabereye n'umwana w'umuhungu ashoboye kuzironsa habaye n'umuntu ahaguruka akavuga ati natwe tubifate nka nkama tubereke ingene dukwiye kwigenza kugira ngo abana b'abakobwa tureke kuba rero kubatera izo mbanyi bakifunze mugabo mugabo nanjye novuga nti nari narabyipfuje gukorera kuri bose mugabo barabyumva kubera novuga nti ingorane bijyanye no kuba n'abadushigikira biragoye gufata bose ngo bashyire hamwe nka muhanze ngo bigishe kuko murabyibuka n'igihe twaba turi mu ishuri mu kigo cya biyoloji ndibuka yuko umwigisha ariko arasigura ibijyanye ariko nk'uko yaba yarabicishije ko kuko ntibivuga ngo twarabyiga nyine nk'uko byategetswe kumera ariko arasigura kenshi wasanga abantu yaba ariko asigura ikiringo kijyanye n'ubutinyanka kenshi abahungu baratwenga bakanovuga nti bakatwimoka ukabona yuko by'ukuri bariko baradutwenga nk'uko umenga nyene
ntimuri abantu umwigisha menga ntituri abantu menga umwigisha ntiyarakwiye kubivuga kandi wacu usanga nyene namwe muri ko murakurikira mutariko murakurikira ugasanga nk'ibyavuze biraguciyemo kubera bariko baragutwenga nturi nturi hamwe ugasanga nyene ntibishitse nk'uko byategeza gushika ego byari kuba ari byiza tuvuze tuti twese duhagurukiye rimwe n'abahungu haba umuntu abishinga ariko murabyumva namwe biragoye gufata abantu bose kugira bigisha ariko turizeye yuko buhoro buhoro dutanguriye n'umunsi ku mukobwa umwe babiri ejo bizaba byashikiye buhoro buhoro turabyizera ko bizaba byashikiye benshi bashoboka bigahita n'abahungu bakajyamo hama ibintu bikamera neza
urakoze cyane arlette akimana turi muri wa mwanya nk'uko twabwiye w'ikiganiro muri isanga turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gikomeye cyane kuko ni ubuzima ni amagara ya kazoza kejo abana nibo kazoza kejo urumva ni igikorwa gihambaye arlette yarahagurutse akabona yuko icyo afitiye umuhamagaro icyo afitiyemo umugisha ni uguhanura abana b'abakobwa cyangwa ababyeyi n'abarezi kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo hakiri kare kugira ngo ntibagwe mu nsanganya zo gutwara inda batifuza cyangwa kurwara indwara zitandukanye niwe turi kumwe rero mu kiganiro cy'uyu munsi reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi banywanyi ndabwiwe ko telefone yaguye umunywanyi aherutse ariko arlette turagushimiye cyane rero kubandanya ukora iki gikorwa zimwe mu nzitizi ubandanye guhura nazo ni kuri bande ni ku biki cyane cyane mu bikorwa urimo muri iki gihe
mu bikorwa ndimo muri iki gihe mu bisanzwe ari ku bana b'abigeme nariko nditegura rero nzenda nk'uko abandi bantu bagiye barabisaba numve ko noze ndaja kure shike ku mutumba bandanye ubwo ubwo rugamba ego nizera yuko bizogenda neza buke buke hama nizera yuko hazoba n'abantu tuja hamwe hama tugaheza tukabandanya
kuri wewe rero akajambo kanyuma dusozera ubona icokorwa mu bijyanye n'igisata cy'indero abana botangura kuri wowe kubigisha nko kuri kuri ihe myaka kuri muri classe iyi tuvuge kuri wewe kugira ngo haba ku bana b'abakobwa cyangwa abana b'abahungu mubona bo batandukanya mubona bo bigishiriza hamwe mu yihe myaka
aho rero ko nuvuga nti ntari umuhinga mu byerekeye nuvuga nti ku gutanga izo nyigisho nyine nuvuga nti
umugambi wazo n'ingene zokwigishwa
ariko ku bwanje notanga icyumviro y'uko bohera mu mwaka wa gatanu kubera nuvuga nti benshi batangura kubona ubutinyanka mu mwaka wa gatandatu bakabategura bakabashyira nuvuga nti bakababwira yuko ari bisanzwe bakabamenyesha nyine ibigiye kubashikira kugira ngo ntibaze gutangara kubera ndiba sinzi ko mumaze kubona no mu mwaka wa gatandatu hari abana batwara inda kandi benshi turabiye na ruguru hose birabaho ni ukuvuga yuko nyamba rero bashobora kuba batwara inda ni uko by'ukuri abo bana babikora niyo nyamba babikora tugerageze tube mu kuri tugerageze twugurura amaso tube kuvuga ngo ngo yanga umwana ngo ngo adoca ngo ajya kubikora none ko asanzwe abikora none hoho reka basi tumuhe abe ari we azitoreramwo hama tumukingire atarabijamwo guhera mu mwaka wa gatanu nibaza ko ari sawa umwana ko ushobora kumubwira ikintu hamakumva hama ku bijyanye n'uko bobigishiriza hamwe naho then nibaza yuko ari buhoro buhoro kurya n'ibindi byigwa byose tubihabwa hamwe kuko najya nibaza ko n'abakurikirana nuvuga nti igisata c'ubuvuzi ubuganga nibaza ko twese badushyira hamwe nta n'umwe basohora baragerageza kutubwira ati ubu mwese murakuze mutegereza kubyiga kandi sinibaza yuko navuga nti hageze kubyara usanze nko kuri ku bitaro hasigaye umugabo wanka ngo ngo ngo si umugabo ngo aza kunyakirira umwana nibaza yuko ni bya twese byategereza kuba ibintu bisanzwe kubera rero bivanye n'imico n'imico wumva bica bigorana arlete tutaraheza tutararangiza kuko dusigaje iminota mike nk'umunota umwe tanga telefone z'aho umuntu ashobora kukuronka ashatse kwifatanya nawe muri iki gikorwa cyangwa kugushigikira nimero yawe ni iyihe
ni septanneuf 829 988
mu kirundi
nimero indwi icyenda umunani kabiri icyenda icyenda umunani umunani urakoze cyane rwose arlette akimana icegera cya mbere cya miss burundi wo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi akaba ari mu bikorwa byo gufasha umwigeme w'umurundikazi kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe abifuza kumushikira niyo nimero niyo turamushimiye cyane twongera dushimira n'abanywanyi b'ijwi rya amerika bahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ibyumviro n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma mwari muri kumwe na oriyani itangishaka ndabashimiye mwese ndabipfuriza wikendi nziza no kubandanya mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika
dushimire oriyani itangishaka ije kudushikiriza ikiganiro